e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso batho mewa ya bona e kwa tlase kwa ditirong wa itse go ikgogiwa fela doka ga gona matlhagatlhaga ao gongwe re simolole ka gore re tle re e tlhalose sentle gore ga motho go te mowa wa gagwe o ko tlase a le kwa tirong re lebelela eng tota um mongwe le mongwe o o batlang tiro o batla tiro ka maikaelelo a gore ka go dira ga gagwe tla kgona go fitlhelela ditlhokwa tsa gage mm. mme re mo tsamayng ya nako ga ntse a theogetse a le koo a simolole mowa wa gagwe o robege o ye ko tlase moya o le ne o le high ga simolola mm. jaanong moya wa gagwe o ya ko tlase gonne mm. o dirwa ke dingwe tsa dilo tse a kopana le tsone ko tirong tse di mhm. simololang di diga maikutlo a gage mowa wa gage o bo simolola re bua re re motho o na le low moral mm. fela go na le matshwao a e leng gore re ka supa ra re o mkp ene a asham mo wa gage o ko tlase mo tirong ke matshwao a feng a e leng gore ga o le mothapi o kgona go ka bona gore motho o a ka o tlhoka thuso wa e itse e motho o o bonela a sena boitumelo a sena monyinyo mo tirong ga e le mongwe motho o berekang jaaka a frontline officer hmm. o thusa batho a ngadile ga a kgone le go reetsa ka gore moya wa gage ga o monate o simolola go nna le high level tsa absentism mhm. ga a le mo tirong modiri o ga a sa tlhole a dira ka manontlhotlho o a simolotseng ka one hmm. bokgoni bokgoni ba gage le bokgeleke wa na bontsha mo tirong bo a simolola bo a fokotsega mm. o simolola gore nako ya tiro a e dirisetse for ene hmm. o simolola go batla tiro a romela di-emails a romela di-cv kae le kae a simolola a batla tiro ga e ntse e tsweletse yone low morale eo e, e tswelela ntse e nna low low re simolola go bona badiri ba ba senang boikanyego mo tirong re hmm. simolola go bona badiri ba e leng gore ba ka sega ba bue le tiro ya bone sentle re hmm. simolola go bona modiro o simololang a reng kampane ka resigna sengwe sa dilo tseo gape se dirwa le ke boeteledipele bo bo ko tlase bo bo phuaphua leadership le yone hmm. e feleletsa e, e dira gore badiri ba ba seke ba itumela mo tirong o kry-e badiri ba ba sena di-job description ba sa itse tota gore ba mo tirong gonne go se dira se kana mm. dira sele dira sele ka gonne ga gona clarity ya di-roles ore mm. ba bangwe ba imetse ba fiwa tiro e bokete go sa checki gore a mme ba na le bokgoni ba go dira tiro e ntseng jalo mokgwa o wa gore o fitlhele motho a le wetse a le kwa tlase manmo wa o le ko tlase um o tlhalositse jalo matshwao wa teng gore ba bangwe ke ba le ba fitlheleng e le gore o kgesa le batho ga a sa tlhole a nagana pele a bua le batho selo se se ka feleletsa e le gore sa anama a mme o ka feleletsa gore wa itse mokgwanyano wa gago mokopi o o setse o tshetse jd yaanong e wa kgona gore wa namele mo bathong ba bangwe o fitlhele ke maikutlo a ka le ko tlase ga ntse ke bua le batho ba bangwe le bona ya ba tsena ba feleletsa ba nna foo ga o re tha setlamo sotlhe ga o bathong re batho ba e leng gore re wele maikutlo ee fela jaaka ke tlhalosa gore le motho ga a ka simolola batla tiro ka natle ga a ya go dira gong ga nne le dipuo tse dintle ka tiro ya gage hmm. so le ha le mogare ga tiro a si ana le low moral e a le mogare ga tiro ga tlhalo a tlhalosetsa bang ba diri ka ene mm. o bua negative negative so ka mm. tsela eo modiri o mong le ena ba ipona se tsale mo ditlhakong tsa oo mm. e be le gore re tsa gore e na le e, rippling effect e tswelela e mm-hmm. feleletsa e yanane e mo tirong yaanong ke ipotsa gore ga go ntse jaana o tlhalositse ka mokgwa wa tsamaiso mo setheong kgotsa mo setlamong gore ka nako nngwe o fitlhele matsapa a na le motsamaisi gore ga go le jalo ge o iphitlhela o le motsamaisi o dira le batho ba tsogelela moso le moso fela ba sa itumela mane ba se monate o feleletsa ke ditsela tse feng tse e leng gore o ka leka go ka ditsenya tirisong tsa go ka tlisa batho ba le ba e leng gore ba matlhagatlhaga mo tirong mo ditirong tse dintsi re bona ba na le di-policy kana policy ya bone e nngwe e badiri ba e dirisang go motivate di-employees di diwa performance management and development systems hmm. so go raya gore ga modiri a dirile above go feta um eh, selekano sa gage go fiwa di-incentives hmm. so ka tsela eo modiri o recognize hard work mo di-employees tsa gage ka jalo a o ba wa ba rutloetsa ba motivate tsela e nngwe ke ya go traina badiri ba gago gonne motho a ka tswa a dirile tiro le yosi sebaka se se telele mm. mme ka tsela eo ga o mo offera training wa mo godisa gola mo tirong o simolola go nna le kgatlhego mm-hmm. ka dinako tse dingwe um ko di-employeesng tse dingwe re tlhole re bona go pelakile gote employer employee of the month ka tsela eo ke ga ke tsela tsela e ba ba recognize-ang ka bone ko ntleng ga gore go na le monetary value ba mm. dira yalo ene ka dinako tse dingwe modiri o batla go kry-a feedback go utlwa mo badiring gore ba dira sentle ke eng se se ka tswang se kganela gore ba ntshe bojotlhe ba bone ka tsela eo go na le communication le transparency ba ba dumalana le di-decision tse e leng gore di ama badiri Mhm. o dula le bone mo fatshe wa bua wa ba tlhalosetsa le bone ba ntsha dikakanyo tsa bone ka tsela eo e be le gore di-decision tse di tsewang ditshwetso tse di tsewang mo tirong le bone badiri ba akareditswe ka tsela eo o kgona go ba busa go busa mowa o loileng ko tlase motho le a le ko gae hmm. wa lakatsa go ya mmerekong o kry-e ga a sa fetsa mmereko ebile a re o ka re nka tsena an hour before gore ke dire yang ke dire yang le di diripoto tsa gagwe diripoto tsa gagwe di tsena ka nako ga di nne thari mhm. mme ka tsela eo ke kgona bonang gore badiri ba ba happy ba na le monnyo ga ba thusa batho batho ga ba tswa mo ditirong tseo ba tswa ba itumetse ebile ba tsamaya ba bolelela le ka kontle gore wa itse gore ga o ile ko kae le ko kae wa itse o tla thusiwa tota ga o ye go tlhola letsatsi lotlhe koo mm. botlhokwa ba um di-team building ke bo bokana kang doc mo eh, ditheong le mo ditlamong tse di farologaneng um team building um le yone ke tsela nngwe ya go tlisa high morale mo di-organizationeng gonne mm. badiri ba ka tswa ba ne ba sa tlhaloganye kana ba dira go le communication e kalo eo mhm. mme team building gonne e simolola e na le metshameko di-activities nyana tse di leng teng di-activities tse dira gore ba amane di-activities tse dira gore ba tshege botlhe di-activities tse di dira gore ba akanye botlhe towards goal e one e leng gore organization e eme for yone so ka mhm. tsela eo di-team building tse di kgona go suthisa magora a mm. leng teng mo badiring mm-hmm. yaanong motsamaisi ga go ntse jaana ha ka go nga iphitlhela e le gore o dira le setlhopha se e leng gore setlhopha sa batho se e leng gore maikutlo a kwa tlase man mo go bona um a ka kgona jalo go bitsa baitsanape ba ba tshwanang le bo dr ross jaana ee um moeteledipele a ka kgona go dira yalo gonne go na le dilo tse dintsi tse e leng gore um re di rutile re di katiseditse gore re mm. kgone go thusa di-organization tse dintseng jalo pele mm. pele re tlhotlhomisa pele gore ke eng se se dirang gore batho ba mo bodirelong bo be le gore ba na le low moral ka tsela mm. eo re kgona go tlisa di-intervention tse di leng maleba gonne re be re itse gore go diragala mo setheng se mm-hmm. Mm-hmm. fela gongwe ha re digela puisano ye doc gongwe o tlo o fa tlhose jalo bathapi ba tsamaisi gore go na le ditsela tse ba ka di sala morago tsa go ka leka yalo go ka bona go ka go ka tila go feleletsa e le gore batho ba ba ba direlang ba mewa ya bona e kwa tlase ga bana matlhagatlhaga ao wa go ka dira tiro ka manontlhotlho ke ditsela tse feng tse e leng gore ba ka di sala morago ka feleletsa e le gore ba thibela go ka iphitlhela e le gore batho ga ba itumela man kwa ditirong eh, eh bathapi ba ka leka gore ba fela jaaka ne ke tlhalositse ga re simolola gore tokomane e ya ko tirong ya e bidiwang job description e botlhokwa thata gonne modiri mongwe le mongwe wa a e itse gore o thapetseng mm. go expectilwe eng mo go ene so le ene se a se expectile mo organizationeng le ene organization mo e se expectile mo go ene mm. so ga tokomane e e le teng and gape badiri ba tlhaloganya melawana e leng ka mo ditirong gore melawana e o tshwanetse gore o e ele tlhoko o e sale morago se seng gape se ke ke bone badiri ba se dira kana pele. ke go nna le di-favoritism ko tirong um badiri ba bangwe ga ba bona jaana kgethololo e ntseng yana le yone eo e feleletse ba dira gore ba nne le mowa o ko tlase go na le ba e leng gore ba bidiwa ba moeteledi le ba bangwe ba e leng gore ba tsaya gore ga se ba mo e eteledipele mme dilo tse dintseng jalo ga ba ka nna um botlhale ba di lebelela ba tla kgona gore ba di-teams tse leng gore tse tsotlhe di mm. berekela for the same goal ya the organization uh -huh. pele re kgaogana uh, doc a kore re lebelele kgang e ya gore e ka nako e ngwe o fitlhele go le thata go kaya go kokota ko kantorong ya motsamaisi molelo re o itse ke nna ga ka itumela ka gore nako e ngwe gape a o ntsha maikutlo nka re le teng gape wa itse keng yo morago ga fo o tla ba rae o anong ene o batla special treatment bona um bereka ya ka bana ba bangwe ke ditsela tse feng tse o ka rotloetsang modiri gore a ka gongwe nako ngwe o sa itumela tsela tsa go ntsha maikutlo wa gago ke tse um bangwe o fitlhele ba ntsha ka tšhakgalo o itse a lwa ke ke tse feng tse di botlhokwa gore ko pheletsong ya tsotlhe o se ka feleletsa o iphitlhele le gore yaanong le wena o itsentse mo kotsing kwa tirong um jaaka ntse ke tlhalosa nna um go nna le go na le ditlankana-kana ditsamaiso tsa melao ya mo tirong and nngwe le nngwe ya tsone e na le intention ya gore e thusa jaana le jaana mo mhm. ditirong tse dintsi eh, re bona go na le employee health and wellness e badiri ba yone e leng bone ba lekang go thusa go le gantsi gore mewa e e ileng ko tlase e ba simolole go e baya ko godimo um modiri a ka leka go dira appointment le moeteledipele wa gage mme ka jalo a motlhalosetse tsela e a filang gore e a ikutlwang ka yone mo go ene mhm. and mm-hmm. eh, jaaka ke tlhole ke bua go le gantsi gore baeteledipele go botlhokwa thata gore ba nne le basic counseling skills mm-hmm. mme ka tsela eo e ba dira gore ba kgone go itse badiri ba bone le ha o a sa batle go tsenelela ko teng mm. a re go bitsa fela modiri mmotsa gore go jang gompieno a bana ba siama go siana mm. just fela go rialo fela go kgona go go fetisa Eh, mabaka a bokete gonne o simolola go akanya gore hei wa itse gore nna boso yaka e na le interest mo mm. botshelong baka so mm. ga o lemoga gore moeteledipele wa gago o na le kgatlhego mo botshelong ba gago ka tsela eo e kgona go ntsha le dilo tse dintsi tsa go tshaba go tshomotshaba go ya ko go wena wa go mo tlhalosetsa gore ke eng seo sa se itumelelang mo tirong mhm doctor disaletse dorin ross re lebogetse nako ya gago rona fela ke solo fela gore mo puisanong ya rona tsatsi la gompieno yana maaforika borwa ba kgonne go ka ntsha jalo dintlha tse di botlhokwa tse e leng gore ba tshwanela ke gore ba di sale morago ka gore go bua nnete fela ba bangwe ga ba lesego jaaka ba bangwe ba na diura di le dileele kwa ditirong fela ba tshwana tshwanela ke gore ba tsepamise ditlhaloganyo tsa bona megopolo ya bona teng for yaanong a se ba le balemo gore ba kgona go ka dira sebaka sa diura di le nne ya ka bo mokopi be go go fedile o tshwanela ke gore o nne le maatlao mme ke solofela gore le bathapi ba kgonne go ka ikutlwela kgannye gore ba seke ba nna ba ba kgapela ko thoko fela ba re le bagolo ba bangwe le bagolo mo laitse ya ke re tletse go dira bathong a reng koo ke solofela gore molaetsa o gorogile sentle re itumeletse nako ya gago mma rona ke lebogile mma tlhola sentle thank you ke dr ke di saletse dorin ross ke industrial psychologist re tla nna re ntse re golagana le ena le mo eh, nakong e tlang ka gore ra itse gore kwa ditirong go go ntsi go e leng gore batho ba batla go ka go tlhaloganya batho ba batla jalo go ka go tsenya tirisong bangwe ba ya jalo ka maikutlo o itse gore nako nngwe ebile ke eletsa gore motlhagisi re tle re tseye kgannye e ka nako nngwe batho ba e tsayang botsatsa re tle re tsharolole kgannye ya emotional intelligence re tshware re tle re lebelele kwa ditirong gore hei maikutlo a rona re rane re re kgona yalo gore re a laole ka tsela e ntseng jang wane o ithiba o tshwanela ke gore o itse gore go na le tse o kgonang go ka di bua fela le gona ga o di bua o di bua o le ka tsela e ntseng jang tsena fela la o sa kgotsofala o rraga setlhako o rraga kgoro ya motsamaisi o fitlha o tlhodia o tlhodia o tlhodia a ke yona tsela e siameng eo yaanong le bona ba batsamaisi re tla tla re lebelela gore ba tshwanela ke gore ba tlotlane jang le batho ba maikutlo le ga le kwa godimo o gopolo re e kana ke mo tirong tla ke bue le bone sentle konka bokamoso